byegeranye radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri facebook na twitter mudukurikira kandi kuri arobaze radiyo yacu kuri ibyo byombi naho wa eshatu radiyo yacu viyawe akadomo komu ni site musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura iki masaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro muri sanga icy'uyu munsi kibaye mu rwanda hageze ku munsi wa gatanu igihugu gitangiye icyunamo ku nshuro ya makumyabiri n'umunani icyunamo cyo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane ni ukuvuga mu myaka makumyabiri n'umunani ishize mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yarateranye ishyira umukono ku masezerano yo gusobanura gukumira no guhana icyaha cya jenoside niyo masezerano ya mbere yo kurengera uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga umuryango w'abibumbye warushyizeho umukono ugamije kwisunga amategeko mpuzamahanga ngo akumire icyaha cya jenoside ku isi byari mu rwego rwo kwirinda ko amahano yabaye mu ntambara ya kabiri y'isi yakongera gusubira aho ariho hose ku isi ayo masezerano asobanura icyaha cya jenoside icyo ari cyo uburyo gikorwa n'ibihe bitandukanye gikorwa haba mu mahoro cyangwa mu ntambara yari akubiyemo ingingo reka mvuge ko akubiyemo kuko n'ubu arahari akubiyemo ingingo zigamije kubuza gukora jenoside gukumira jenoside guhana abakoze jenoside gushyiraho amategeko yunganira aya masezerano ku bayashyizeho umukono guhererekanya abakekaho icyo cyaha hagati y'ibihugu byashyizeho umukono kuburanisha abakekwaho icyo cyaha gushyiraho ibihano bifatika ku bahamwe n'icyaha cya jenoside n'ibindi bitandukanye gusa kuva aya masezerano yashyirwaho umukono icy'uko hatakongera kubaho jenoside aho ariho hose ku isi cyo nticyagezweho kuko nyuma yayo hagiye haba izindi jenoside harimo n'iyakorewe abatutsi mu rwanda ubu yibukwa ku nshuro ya makumyabiri n'umunani ariko nubwo bimeze bityo ntawavuga ko aya masezerano mpuzamahanga yananiwe burundu kuko hari ibikorwa muri iki gihe bijyanye no gukumira cyangwa gukurikirana abakoze icyo cyaha bishingira kuri yo dore ko ari nayo nyandiko ya mbere umuntu yavuga ku rwego rw'amategeko yagerageje gusobanura kubuza ndetse no guteganya ibihano ku bakora icyo cyaha hakurikijwe amategeko mpuzamahanga kuba amategeko mpuzamahanga yaragize uruhare mu gukumira jenoside cyangwa bitarakunze uko byakagombye kuba yubahirizwa uko bikwiriye cyangwa atubahirizwa uko bikwiriye kuba habonekamo icyuho ku buryo gukumira iki cyago bigorana ni ingingo zigibwaho impaka n'abahanga mu by'amategeko ku buryo burambuye niyo mpamvu mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye umuhanga mu by'amategeko ngo dufashe gusobanukirwa iyi ngingo Dr Etienne Ruvebana ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga by'umwihariko agenga uburenganzira bwa muntu amategeko mpuzamahanga mpanabyaha n'arebana no gukumira jenoside nyuma yo kubona impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amategeko yakuye mu gihugu cy'ubuholandi yakuriye ishami ryigisha amategeko muri kaminuza y'u rwanda ari naho yigisha kugeza ubu akora imirimo itandukanye yo guhuza iyo kaminuza n'izindi zo mu mahanga cyane cyane ku mugabane w'uburayi Etienne Ruvebana yahawe igihembo cyo guhoranira uburenganzira bwa muntu cyitiriwe Max van der Stoel umunyapolitike akaba n'umudepite ukomoka mu ishyaka ry'abakozi mu Buholandi wamenyekanye cyane kubera guhirimbanira uburenganzira bwa ba nyamuke icyo gihembo Etienne Ruvebana yagihawe nyuma yo gusohora igitabo yise Prevention of Genocide under International Law umuntu agera- eh, agenekereje mu kinyarwanda byakwitwa gukumira jenoside hakurikiwe cyangwa hagendewe ku mategeko mpuzamahanga Etienne Ruvebana turi kumwe uyu munsi mu kiganiro muri Isanga ku murongo wa telefoni ngize nti mwiriwe Dr Ruvebana
muraho neza cyose mutagoma Ye- reka rero ngushimire cyane kwitabira ubutumire bw'ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Isanga no kwemera gusangiza abakunzi bacu ubumenyi mufite kuri iyi nsanganyamatsiko biri n'amahire wabyanditseho igitabo wanaherewe igihembo nk'uko amaze kubivuga hariya haruguru reka aribyo duhere n'aho ngaho utubwira icyaguteye guhitamo kwandika kiriya gitabo no guhitamo by'umwihariko iyo ngingo
Ah, murakoze cyane jopfe Ah, ngira ngo reka mpere kugushimira yuko wakoze ah, introduction nziza uvuga ku bijyanye n'aya mategeko mpuzamahanga uvuga n'aho ah, isi yavuye n'aho yageze ah, ku bijyanye no gukumira ikinyabyaha cya cya jenoside Ah, ibyo rero wenda ngiye ku kis- ku kibazo warumbajije ah, ntaciye ku ruhande Ah, icyanteye kwandika ku bijyanye no gukumira icyaha cya jenoside mu mu mategeko mpuzamahanga ah, nifuzaga kumenya byimbitse ah, nyuma yo kwiga amategeko ku rwego rw'ibanze ndavuga ah, muri kaminuza nkuru y'u rwanda ah, nyuma nkakomeza muri me- muri metirize mu gihugu cy'ubuholandi Ah, numvise ntanyuzwe n- n'uburyo cyangwa se ntarasobanukirwa ku- ah, ah, ku bijyanye no gukumira icyaha cya jenoside impamvu ya mbere ni uko igihe cyose numvaga abantu ba- bavuga kuri jenoside ah, bavugaga cyane cyangwa se bibandaga cyane ku guhana jenoside noneho nkibaza se eh, guhana no gukumira jenoside bihurira he cyangwa bipfana iki Ah, cyangwa se bitandukanira hehe uti kuki Ariko, bavuga guhana ah, ntibavugiye gukumira
kuki havugwa guhana kandi guhana biza nyuma ya- y'uko icyaha je- cya jenoside gikorwa Ah, sinumve hari hari ukwibanda cyane ku gukumira kandi mu by'ukuri ah, nzi neza ko ayo masezerano yo- yo gukumira yavugaga gukumira no guhana ntabwo yavugaga ah, gu- guhana gusa ahubwo yavugaga byombi Ah, noneho bituma ngira amatsiko yo kugira ngo mbikoreho ubushakashatsi bwimbitse Ah, nshukumbure ah, ndebe amateka y'aho ah, isi yavuye ah, ku bijyanye n- ah, n'iki cyaha cya jenoside ah, n'aho yageze cyane cyane ariko nanashingiye cyangwa se nanareba ku ah, ku cyaha cya jenoside cyagiye gikorwa ah, mu myaka yashize harimo n'icyakozwe ah, icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi cyakozwe mu rwanda ndetse n'ikindi cyakorewe cya jenoside cyakorewe ah, abamizima cyangwa se ah, abayisilamu mu gihugu ah, mu cyahoze ari ah, yugoslavia mu- ah, hariya hitwa srebrenica cyane cyane Ah, noneho nkifuza kumenya ah, ni iki ah, ni iki gikubiye mu masezerano mpuzamahanga ese ninde ufite ah, ninde ufite inshingano yo gukumira icyo ni icya mbere ese uwo ufite iyo nshingano yo gukumira ah, ni icyo ago- agomba gukora Ah, kandi se agikora ryari ikindi akagikora hehe Ah, i- i- icyo ni cyo kibazo nyamukuru ah, nibajije ah, ari nacyo gishingiyeho ubushakashatsi bwose ni ukuvuga ngo ninde ufite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside Ah, ese abikora ah, abikora ryari ese abikora ate ese abikorera he ariko hakanibandwa no kumenya ese gukumira ubwabyo byo ni iki gisobanuye iki mu mategeko mpuzamahanga Eh, ni ukuvuga ngo i- icyo rero nicyo ah, cyatumye nshaka kubikoraho ubushakashatsi ariko nanibuka bimwe mu bintu byagiye bibaho ngira ngo eh, Geoffrey niba wibuka neza twigeze no kubana ikiganiro kera ukiri kuri bbc ah, mu mvo n'imvano ah, twigeze kuvuga bivuga cyane cyane mwibanda ku kijyanye na ah, na insida yabayeho mu gihe cya jenoside ya- yakorewe abatutsi Eh, ah, niba wabyibuka neza ngira ngo bi- binahura n'uyu munsi wo- wa- wo ku cumi na- n'imwe eh, z'ukwezi kwa kane Eh, kuko muri mirongo icyenda na kane nibwo ingabo eh, z'ababirigi zari mu rwanda zavuye eh, aho zari zirinze kuko icyemezo cya- cy'ububirigi cyari cyamaze gufatwa eh, ku itariki ya cyenda gisaba ingabo z'ububirigi gu- gutaha ziga- ziga- zigacyura ziga- ziga- zikava mu rwanda Ah, icyo gihe nibwo mwibuka yuko ah, nk'abantu bari barindiwe ah, muri eto kicukiro ah, ngira ngo hari harahungiye abantu bagera mu bihumbi bibiri niba batarenga Ah, kandi muri icyo gihe bari barahungiye bahahungiye ku- kuva ku itariki ya munani ngira ngo ah, z'ukwa kane ah, bari barinzwe n'ingabo z'ababirigi zari zihari nta- interahamwe zari zi- zari zi- ntabwo zari zakabashije kuhinjira zahinjiye ari uko ingabo ah, z'ababirigi zivuye mu rwanda zigataha Eh, hari n'abandi bari eh, ku centre de pere salesien nabo bari barinzwe na- n'abasirikare ba- ba- b'ababirigi hari n'abandi bari ndera Ah, abo bose nyuma y'uko ingabo z'ababirigi zitashye zivuye mu rwanda ah, byabaye ngombwa kubera ko interahamwe zari zigituze zari zitegereje ko zigenda sistema zinjiye aho hose zifata abatutsi n'abandi batari abatutsi nka- hari- nk'u- ah, nk'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu rwanda witwa nguruzira nawe yari yarahungiye muri eto kicukiro Ah, nubwo atari umututsi ariko nawe yari mu ba- yari mu bahigwaga kubera ibitekerezo bye ibyo rero byose byatumye nkomeza kwibaza ndetse buriya nk'abasirikari ah, cyangwa se igihugu cy'ububirigi ah, muri ziriya kondisiyo cyangwa se muri muri ziri- mu- muri icyo gihe mu- ah, icyaha cya jenoside cyarimo gukorwa ese byari bikwiriye yuko zivana ingabo za- eh, za- za- zabwo mu- mu rwanda Eh, ibyo byose rero bigatuma nongera nkibaza n'ibyabereye serebrenica Ah, Srebrenica ni hariya mu mu cyahoze ari Yugo- Yugoslavia muri Bosnia Herzegovina Ah, naho hari harinzwe ah, n'ingabo z'aba- za- za- z'abahorandi I- i- icyo icyo bitaga ah, Dutch Battalion Ah, yari iyobowe n'umukoloneli witwa Karemanzi ariko naho igihe naho igihe cyarageze bariya ba- ba serbe bara- baza gutwara abantu bari barahungiye aho ngaho ah, muri ako gace kari karinzwe n'aba- na- na- n'ingabo za mi- za ah, za UNPROFOR eh, zari- zari- zarimo nyine izo- iyo Dutch Battalion Ah, biba ngombwa yuko babatwara abo abo basirikari b'abahorani ntibagire icyo babikoraho so bituma rero nkomeza kwibaza nibaza ese buriya koko ah, ninde finalma ninde ufite inshingano ah, yo gukumira eh, icyaha cya jenoside kandi abikora ryari kandi abikorera hehe Mm, mu Ah, buryo- nimba aricyo nabasubije muri ako kanya Ye, urakoze cyane mu buryo bwumvikana rero ni ukuvuga yuko mu by'ukuri ibintu byaravuzwe inyandiko yashyizweho umukono ibihugu eh, birayemeza ariko igihe kigeze cyo kubishyira mu bikorwa hagaragara icyuho reka mu kanya gatoya eh, uraza kudusangiza uko waje gushakira umuti ibyo bibazo cyangwa se niba warawubonye niba ibyo bibazo wibaza warashoboye kubona ibisubizo byabyo ariko ndagira ngo nse ntugaruka nanone ku kindi kintu gikorwa n'iyi nyandiko cyo gusobanura jenoside icyo ari cyo Eh, utekereza ko eh, mu- nko mu bushakashatsi nk'uko wibajije icyo kibazo mu misobanurire y'icyo jenoside ari cyo naho hashobora kubonekamo icyuho eh, ku buryo abakora ubushakashatsi mu mategeko bashobora kuzibaza ibibazo nk'ibyo wibajije hageze ku gushyira mu bikorwa icyo gukumira
Ah, urakoze cyane Ah, muri muri ariya masezerano ah, akumira anahana icyaha cya jenoside ingingo ya mbere ivuga yuko ibihugu byose biyemeje ah, gu- ah, gukumira no guhana icyaha cya jenoside cyaba gikozwe mu gihe cy'amahoro cyangwa se mu gihe cy'intambara mu mu ngingo ya kabiri bakavuga yuko icyaha cya jenoside kigizwe ah, n'ibikorwa bikurikira ndaza kubivuga iyo bikozwe ah, hagamijwe kurimbura ah, ah, kurimbura igice cy'abantu hashingiwe ah, ku bwenegihugu cyangwa se hashingiwe ku bwoko cyangwa se hashingiwe ku ku ibara ry'uruhu cyangwa se hashingiwe ah, ku ah, ku idini ry'umuntu hanyuma ibyo bigakorwa iyo bikozwe hagamijwe kurimbura icyo gice cyose cy'abantu cyangwa se iyo bikozwe hagamijwe kurimbura igice kimwe kimwe cyo muri abo cyo mu- cyo muri aba bantu ni ukuvuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko uvuga ngo jenoside yabaho ari uko wagamije kwica ah, abayisilamu bose ushobora gusha- ku- ku- ku- kugam- ah, kugira umugambi wo kwica igice kimwe cy'abayisilamu atari ngombwa bose kuko nka- nka jenoside yakorewe ah, ah, yakoze muri yakorewe muri bosniya ah, ntabwo ntabwo haragambiriwe kwicwa kwicwa aba- abayisilamu bose ahubwo ba- ba- barebaga a- a- abayisilamu b'abagabo n'abahungu Ah, so ntabwo bivuze rero ko jenoside ibaho gusa ari uko eh, ari uko igice cyose umuntu yagize umugambi wo kukirimbura Alors, ibyo bice rero i- i- i- iki- iki- ibi bikorwa rero bigomba kuba byakozwe kugira ngo jenoside ibeho ni uko hashobora kubaho kwica abagize eh, abagize eh, i- i- icyo gice cy'abantu ni ukuvuga ngo abagize ubwenegihugu runaka cyangwa se abagize ubwoko runaka cyangwa ibara ry'uruhu cyangwa idini runaka cyangwa se eh, ku- ba- kuba- eh, kubangiriza bi- bi- bi- bikabije byaba mu mutwe cyangwa se eh, mu- ku mubiri Eh, cyangwa se gushyiraho uburyo bu- bu- bu- ibyo bita eh, uburyo buri karikire eh, cyangwa karikiretedi bugamije kubarimbura buhoro buhoro ni ukuvuga ngo kuba ushobora nko gushyira abantu mu gace runaka uka- uga- ugakumira inzira zose ze- izo ari zo zose zatuma ba- babon- babona nk'ibyo kurya ah, ah, ntihagire ikintu kibagemurirwa Ah, hakaba ni- ni- ni- n'ibijyanye no ku ah, ah, no kuba hashyirwaho ingamba zituma igice runaka gishobora kuta kutabyara cyangwa se kitemerwa kitemererwa kubyara kubyara ni ukuvuga ngo nk'ubwoko runaka bakavuga bati tubashyireho ingamba runaka zo gufunga imbyaro nta nta- nta- mu- muri- mu bwoko runaka ntibazongera guhera ubu ngubu ntabwo bazongera kubyara uga- uka- kandi ukabishyira mu bikorwa Mm.
Ah, ni ukuvuga hari n'ikindi gice cya nyuma Eh, komeza komeza igice cya nyuma
I- icya nyuma ni uko habaho gu- gu- eh, hashobora kubaho gu- gutaransifera cyangwa se kwimura abana bo mu bwoko runaka cyangwa se ubwenegihugu runaka bakabujyana mu bakabu- bakabwambura aho- aho eh, gurupe ba- babarizwamo bakabujyana ahandi Alors, aha ngaha rero tukiri kuri aha- kuri iyi- kuri iyi definisiyo cyangwa se kuri ubu busobanuro bwa bw'iki cyaha cya jenoside Eh, nubwo hashobora kuba yenda hari ibi- hari ibyo abashakashatsi bashobora ku- gukenera ku- eh, kuzacukumbura byimbitse ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ikibazo dufite gituma habaho jenoside ari uko ubusobanuro bwa jenoside budasobanutse ni ukuvuga ngo niba hari n'ibidasobanutse ibisobanutse ni byo byinshi eh, ku buryo byakabaye eh, bikumirwa mu buryo bufatika so ntabwo ikibazo rero mu by'ukuri ari ari uko jenoside idasobanutse mu buryo bu- bu- eh, burambuye cyangwa se eh, mu Ariko buryo tukiri aho- bufatika.
tukiri aho Ikibazo ni Bwana- uko ababishyira mu bikorwa batabikora uko bikwiriye Eh, tukiri tukiri aho ngaho ariko eh, icyo icyo wenda turanakigarukaho ariko iyo ubusobanuro bufatitse neza bikamenyekana ko icyo kintu ari jenoside habaho guhana habaho guhana noneho urabizi ko igihano gifite amujyi abiri ubwo hariho kubuza abatekerezaga gukora icyo cyaha hariho no guha ubutabera abakorewe icyaha I- iyo kidasobanutse neza ni ukuvuga ko elema yo guhana cyangwa se gu- eh, igihano gikwiriye icyo cyaha kiba kitagishoboye kubaho bwana ruvebana
Eh, ngo nibyo nibyo ariko iyo urebye nk'imanza zagiye ziba ah, nk- nk- nk'urubanza rwa rwa kayesu ah, kayesu wari burugumesitiri wa wa- wa- wa komine taba Ah, hari ibintu byinshi urukiko rwafashije mu gusobanura kuko mu by'ukuri nk'uko ubivuga ah, i- iriya konvansiyo ya- yashyizeho lisite y'i- y'ibi- y'i- y'ibyo bya- y'i- y'ibikorwa bigize kiriya cyaha ariko ntiyasobanura byimbitse icyo icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo hagiye habaho ubushakashatsi bugenda bwu- bwu- bwu- eh, busobanura byimbitse ibijyanye n'icyo cyaha ariko noneho urukiko ruriya rukiko rwasi- rwashyiriweho u rwanda rwagiye rubisobanura bi- birushijeho ku buryo eh, bwabaye nk'ubwa mbere bavuga yuko nka- nka mbere nta watekerezaga yuko eh, nko gufata ku ngufu bishobora kuba nacyo ubwacyo igikorwa cya jenoside Eh, ariko mu rukiko eh, rwa- rwashyiriyeho u rwanda ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu rubanza rwa kayesu eh, nibwo bwari ubwa ni- ni- nanibutse yuko arirwo rubanza rwa mbere eh, rwavuze kuri rwashyizwe- rwa- rwavuzweho n'uru- n'urukiko mpuzamahanga eh, ku bijyanye na jenoside a- a- rukanemeza efektivema kuri ibyo bijyanye no- no- n'ibikorwa bigami- bi- bi- bi- eh, byangiriza ah, igitsina ah, bi- bikavuga yuko nacyo nabyo ubwabyo bishobora kuba igikorwa kiga- eh, kigamije kurimbura Ah, ah, urukiko rero rwagiye rubisobanura rugata- rwatanze ubusobanuro burenze ibya- ibiriho ariko ahangaha icyo icyo nashaka kugarukaho ni uko mu- mu gihe turimo kuvuga ibi byaha nyirizina aha turashaka kuvuga ibijyanye na responsabilité individuelle cyangwa se eh, uburyozwacyaha bw'umuntu ku giti cye Ah, ku bijyanye rero njye n'ubushakashatsi nakoze hari plito kureba ah, ibijyanye n'ibi- n'ibiga- no gukumira icyo icyaha cya jenoside n'ufite inshingano yo ku- yo kubikora reka bariho reka bariho Eh, tunagaruka kuko kuko ino ngingo iragutse cyane kandi amasaha arimo aragenda reka reka tugaruke n'ubundi kuri bya bindi wagira guti ninde ni ryari ni hehe gukumira byo ni iki nuko rero ukoze ubushakashatsi wanditse igitabo wasanze ari nde ufite inshingano zo gukumira icyaha cya jenoside
aha icya mbere ni uko ah, urebye n'ibiri- n'ibyanditse muri iyi konvansiyo cyangwa se aya masezerano mpuzamahanga Ah, ari naho yenda hari ushobora kwibaza ngo ikibazo kiroroshye no gusubiza Ah, iyo usomye aya masezerano mpuzamahanga uhita wumva yuko ni ibihugu kuko iyi ngingo ya mbere iravuga nyine ngo ah, ibihugu bishyize amasezerano eh, bisi- bishyize umukono kuri aya masezerano bemeje byemeje yuko jenoside ari icyaha mpuzamahanga cyaba gikozwe mu ntambara cyangwa se mu gihe cy'amahoro kikaba ari icyaha mu mategeko mpuzamahanga kandi bikaba byiyemeje kugikumira no kugihana ni ukuvuga ngo igisubizo cya mbere ni uko abafite inshingano yo gukumira jenoside ni ibihugu ubwo niko wabisubiza bwa mbere ariko ikibazo se ibihugu ni mu buhe buryo ni ibihe bihugu bi- bifite inshingano yo gukumira jenoside Ah, ahangaha rero ah, na- na- nabigabanijemo ibice bibiri hari hari ibyo nise nise ah, ibihugu ku butaka bwabyo ni ukuvuga ngo teritoriyo siteti buri gihugu cyose gifite inshingano yo gukumira i- i- i- icyaha cya jenoside ku butaka bwacyo hanyuma hakaza indi kategori ya y'ibi- y'ibindi bihugu eh, cyangwa se ibi- ibihugu bishobora gukumira jenoside ku butaka bundi butari ubwabyo ni ukuvuga ngo ah, igihugu cy'u rwanda cyangwa se cya- cya- cya- cya amerika cyangwa se cya- ah, cy'ubwongereza ese inshingano yabyo bi- igarukira mu gukumira jenoside uko imipaka yabyo igarukira igisubizo ni oya eh? noneho hakaza rero undi muntu wa gatatu cyangwa se ikindi eh, indi ansite ya gatatu Ah, ese ko ibihugu byoparetingira cyangwa se bikorera mu muryango mpuzamahanga ariwo muryango wa nations unies ese nations unies iyo yaba ifite inshingano yo gukumira icyaha cya jenoside ahangaha iyo usomye konvansiyo gusa wakumva yuko igisubizo ari oya kuko konvansiyo cyangwa se ari amasezerano mpuzamahanga avuga ibihugu byashyize umukono kuri eh, eh, kuri kuri kuri iriya kuri kuri Kuri ariya ariya masezerano masezerano.
nyine Mm.
kandi nations unies cyangwa se umuryango w'abibumbye ntabwo uri muri- ntabwo ari igihugu nta nubwo washyize umukono kuri ayo masezerano mpuzamahanga noneho ukibaza uti- ukibaza uti se eh, nations unies yo ifite inshingano yo gukumira jenoside biturutse ku ki aho haba ariho havuye icyuho cy'uko ziriya ngabo zawe ni- zigendeye aho rukomeye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane
Um, na bo ntabwo nibaza ko ariho honyine Ah, ariko na yenda naho bishobora kugira n'isano bo dabor reka manze mvuge yuko nasozi ni cyangwa se umuryango w'abibumbye nubwo bitanditse kuriya mu masezerano mpuzamahanga muri ara- muri iriya konvansiyo y'uko ifite inshingano yo gukumira jenoside Ah, ariko iyo ufashe ah, amasezerano ashyiraho uriya muryango w'abibumbye ugafata konvansiyo ya jenoside ivuga yuko mu gihe hariho jenoside ibihugu bishobora kwifashisha umuryango w'abibumbye mu kugira ngo ufate ibyemezo byo kuyikumira Ah, ni ukuvuga rero habayeho ikintu cy'ikiraro cyabaye cyaremwe mu gihe cyo gushyiraho re- ari amasezerano yo gukumira jenoside mbanze mwibutse yuko amasezerano ah, ashyiraho umuryango w'abibumbye yabayeho muri mirongo ine na gatanu Ah, hari mbere y'uko amasezerano ashyiraho je- a- akumira jenoside abaho kuko yabayeho muri mirongo ine n'umunani ikindi ni uko mu kwishyiraho ariya masezerano akumira jenoside umuryango w'abibumbye wabishyize- wabigize- wabishyizemo imbaraga zikomeye kuko daboro wabanje gushyiraho resolisiyo yemeza yuko eh, jenoside ari icyaha mpuzamahanga ubundi binashyiraho na komite yo gutegura ayo masezerano mpuzamahanga ah, ye- yemerejwe i paris ariko umuryango w'abibumbye wabigizemo uruhare rukomeye rero ah, ntabwo bishobora kujya mu- muri tekinikalite zose ah, zi- zivuga nyine ngo amasezerano ngo kugira ngo ah, i- nacyo zini- ibe ya- yakumvikana nk'aho iri pariti kuri iyi konvansiyo byanyura muri ubu buryo cyangwa ubundi Ah, ariko uko u- muri konkuriziyo zanjye ni uko ha- hakurikijwe amategeko mpuzamahanga rusange icyo bita general international law ah, ha- bi- bi- biva ku eh, kuko hakurikizwa n'icyo bita umuco mpuzamahanga Eh, na- umuryango w'abibumbye nawo eh, ufite inshingano yo gukumira jenoside ntabwo rero byavu- bi- yaba ariyo mpamvu nyirizina yatuma wivana cyangwa se u- u- wemera yuko ingabo za ah, za- za- z'ababiligi zari mu rwanda zihava jenoside igasigara i- irimo gukorwa nk'uko byagenze ahubwo bituruka mu bu- mu zindi ah, ah, insuffi- eh, insuffisances cyangwa se mu mu zindi mbogamizi zi- zijyanye n'u- n'imikorere ya nations unies bi- bi- bi- bi- eh, bitari uko ah, cyangwa se ah, birenze kuba ah, ari ari uko eh, byava kuri eh, kuko kuba nations unies idafite inshingano yo gukumira jenoside ntabwo rero navuga yuko byatumye ari aricyo cyatumye nations unies eh, yemera cyangwa se ababirigi ba- ba- ba- kuko amfete ni nacyo mu- mu byo tw- nagiye mvuga ni uko igihugu iyo kiri mu iyo kiri mu butumwa ahantu eh, nubwo cyaba kiri mu- eh, muri amburera cyangwa se mu mutaka w'umuryango w'abibumbye ntabwo bikivanaho inshingano zo gukumira jenoside ni ukuvuga ngo aho igihugu cyaba kiri hose kigumana ya nshingano yo gukumira jenoside ababirigi rero eh, mu by'ukuri hariyaho ni ni- ni- ni exemple se cyangwa se ni ni urugero eh, narijye kuvuga ngo rwiza ariko ntabwo ari rwiza ni rubi eh, ni urugero rufatika rugaragaza aho eh, igihugu cya- cya- cyari gifite inshingano yo gukumira jenoside ariko kita- kitabikoze mu gihe mu- kandi mu gihe gi- gi- eh, gikomeye Eh, nubwo ah, nubwo hari mu gihe nyine cya- gisa naho ari icya nyuma jenoside irimo kurangira Ah.
ni ukuvuga ngo muri make aho ngaho abantu bagombaga gutekereza bakavuga bati mbere y'uko eh, tureba y'uko onu idafite uburenganzira nk'igihugu ariko cyane cyane ko amategeko nyine nk'uko ayo masezerano abiteganya ari ibihugu bigomba kuyikumira bagombaga kubanza kureba ikibazo kiriho kuruta kureba ib- ibyo amategeko abemerera n'ibyo atabemerera
hariya amategeko ni nacyo afite urebye igitabo cyanjye impamvu ah, ah, nyamukuru cyari kigamije kwari ukwerekana icyo ibihugu byeme- bi- bifite inshingano inshingano bifite kuko hari ibihugu byinshi byumvaga yuko hari na- muri disikisiyo zimwe na zimwe ah, cyangwa mu mpaka zagiye zibaho mu nyandiko zitandukanye ah, abantu bumva yuko ah, bidasobanutse eh, gukumira jenoside nta ese umuntu ayikumira ryari eh, ari nacyo nahereyeho par exemple mvuga nti ubundi nanahereye ngira ngo wenda icyo na- nakabaye nagihereyeho nanahereye no kubanza kumvikanisha icyo iryo jambo gukumira risobanura ese gukumira bivuze iki gukumira ni ukubuza ikintu kuba ni ukuvuga ngo ntabwo ukumira nyuma eh, en principe ntabwo ukumira nyuma y'uko ikintu kiba ahubwo ukumira mbere y'uko ikintu kiba niyo mpamvu nabanje kwifashisha n'izindi disipurine cyangwa se ah, iz- ubundi bushakashatsi bwo mu ah, bwo mu bindi ah, bwo mu zi- bwo mu bindi byigwa ah, nko muri ah, nko mu bijyanye na public health ah, ah, ntabwo nzi ko eh, public health ntabwo nibuka neza uko bayi- bayivuga mu kinyarwanda A- ariko ni mu bijyanye n'ubuzima rusange ah, aho batandukanya iryo ja- bavuga iryo jambo ryo gukumira bakanarishyira no mu bice bitatu igice cya mbere iki cyitwa iku- ikumira ry'ibanze igice cya kabiri iki cyitwa ikumira ryisumbuye Ah, igice cya gatatu ki- ki- ki- ki- cyitwa ikumira ryisumbuye kurushaho ni ukuvuga ngo iki- eh, irya mbere eh, ni ukuvuga ngo igice cya mbere ikumira ry'ibanze ni hahandi umuntu ashyiraho i- eh, ashyiraho uburyo butuma hakabaho ufashe nk'urugero nyine rwo muri bwo mu buzima eh, rusange Ru- ubuzima rusange ariko bu- bu- bu- bujyanye na na health cyangwa se ah, ah, Eh, santé tukiri aho, y'umuntu Eh, tuki- tukiri aho ngaho hari hari akabazo numva mfite kugira ngo umuntu akumire akumira ikintu yamaze kwemeza ko ari cyo cyangwa se azi uko uko kiza tuvuge nko ku gihe bitwara kugira ngo hemezwe ko ubwicanyi runaka ari jenoside icyo cyo ubwacyo ntubona ko ari inzitizi ikomeye y'ikumirwa rya jenoside kuko abantu bashobora kugira ngo bazajye kwemeza ngo iki kintu ni jenoside gikwiriye gukumirwa ni ibintu bitamara igihe gitoya
ahubwo ubajije ikibazo cyiza cyane kandi jisitema cya- cyari kigamijwe gu- gu- gusubizwa no muri ubu bushakashatsi Mm.
ni ukuvuga ngo ese ukumira ariko umaze kumenya yuko jenoside iri gukorwa igisubizo ni oya kubera yuko mu gihe oke nabwo nabwo urabikora ariko si bwo utangira kubikora ni ukuvuga ngo ari naho na- na- na- na- navugiraga ko nabanje kurebera n'izo disipurine zindi aho bidasaba eh, yuko eh, mu- mu ijambo prevention cyangwa se gukumira ntabwo bisaba ko haba habanje kubaho eh, kudashi- ku- kudashidikanywaho ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kuba wa- wamaze kumenya bidashidikanywaho yuko igikorwa byanze bikunze kiri bubeho kuko iyo umaze kumenya ko kiriho bidashidikanywaho icyo gihe biba byamaze gukererwa ni ukuvuga rero yuko mu gukumira jenoside hagomba kubaho ibikorwa by'ibanze ibikorwa bikorwa mbere mu gihe cy'amahoro hakabaho ibikorwa mu gihe hatangiye kugaragara za sinye cyangwa se ibimenyetso y'uko jenoside ishobora gukorwa ariko nanone utaragira jenoside cyangwa se utaramenya neza ijana ku ijana ko iyo jenoside irimo kuba cyangwa izaba noneho gukumira bigakomeza rero niba urebye muri titire y'icyo gitabo hari ni perevansiyo ya jenoside mu mategeko mpuzamahanga noneho ariko turu cyangwa se binyuze mu gukumira mu rwego rw'ibanze mu rwego rwisumbuyeho no mu rwego rurushijeho kwisumburaho ni ukuvuga rero perevansiyo ni uburyo buhoraho ntabwo ari ntabwo ukumira ari uko jenoside yabanje yamaze gutangira cyangwa se yatangiye ni ukuvuga ngo gukumira jenoside ntabwo iyo tubireba akenshi ari naryo kosa yenda ririho mu buryo bugari ni uko abantu bareba gukumira jenoside bakabirebera muri cya gihe jenoside irimo gukorwa mu rwanda muri cya gihe mu kwa kane no mu kwa gatanu ntibibuke yuko jenoside yo mu rwanda yabanjirijwe n'ibindi bikorwa bitandukanye byagaragazaga yuko hashobora kubaho jenoside uribuka ko hari ubwicanyi bwagiye bubaho kandi bwibasiye n'ubundi bwoko bumwe hari ubwicanyi bwo mu bugesera bwa kibirira bwa bigogwe n'ahandi ibi byose byari ibimenyetso bigaragaza ko jenoside ishobora kubaho ariko ntabwo nta rwego rugomba kubanza kwemeza ngo ruvuge ngo jenoside irimo kubaho kugira ngo igihugu ngo ari byo bituma habaho imbarutso yo gukumira jenoside
urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho tujye ku mirongo ya telefoni twakire abanywanyi b'ijwi ry'amerika bashaka kugira icyo babaza ku murongo dufite abantu babiri hariho Elias ndi kumwe nawe hariho na Safari Vedaste turahera kuri Elias ndi kumwe nawe ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'Amerika Elias ndi kumwe nayo turakumva
yego ndabumva cyane ndamukiriza uwo mutumire arakumva
ndakumva uraho Elias
muraho muraho muraho umutami
yego muraho
yego ikibazo kimwe cyangwa tubiri mbe jenoside kubwire ngo hemegwe ko jenoside yabaye haba hishwe abantu bangana iki kubwire ngo jenoside yemegwe yuko abo bantu bakorewe jenoside haba hishwe abantu bangana iki kabiri none ko muvuze ngo nasiyo nzini yarateye yaremeje amasezerano yo gukumira jenoside cyangwa kurwanya jenoside zikaguma zibandanya ziba ubwo ayo masezerano bateye gukwiye ko hari icyo amaze
reka na safari vedasite abaze hanyuma mwarimu abasubirize kimwe safari ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndifuza ko mufasha mukambariza umutumirwa
arakumva
nge ikibazo mfite ni ikijyanye n'uko jenoside ari icyaha kiba cyarakorewe inyokomuntu kandi kigahanwa n'amategeko mpuzamahanga ku isi yose kubera iki ibihugu byinshi kugeza uyu munsi bigicumbikiye abakoze jenoside bidashaka no kubahana hakaba haragiye havuka n'inkubiri y'abapfobya jenoside kandi abo bapfobya jenoside ibyo bikorwa byabo bakabikorera ku butaka bw'ibyo bihugu ukabona ko nta n'ubushake bafite mu guhana abo bantu ntabwo byaba bitiza umuyindi gukomeza gukwiza urwango ndetse no kuba byatuma hari ahandi basha kuba kubera ko babona ko umuryango mpuzamahanga udashyiramo imbaraga zihagije mu guhana ababa baragize uruhare mu gukora jenoside murakoze urakoze cyane safari urabumvise rero elias ati hagomba gupfa bangahe ngo hemezwe ko ari jenoside ati ariya amasezerano hari icyo amaze safari ati kuki ibihugu bicumbikira abakoze jenoside kuki hari abapfobya jenoside wabyumvise ibibazo reka tugerageze kubisubiza mu magambo arashe kuko amasaha arimo aratujyana
urakoze cyane reka tubase ku ntego ku kibazo cya eliyasi hagomba gupfa abantu bangahe kugira ngo byitwe jenoside nta mubare wigeze ushyirwaho muri kompansiyo gusa nubwo hari inkiko zimwe na zimwe zagiye zivuga yuko hari urukiko rwavuze ngo nubwo yaba umuntu umwe mu gihe cyose mu gihe cyose byakozwe hagamijwe kurimbura ubwo bwoko ko byakwitwa jenoside ariko na tandanse cyangwa se ikigaragara muri muri mu nyandiko z'abantu bahanga batandukanye icyari kigamijwe mu gushyiraho aya masezerano ya jenoside ko ari ugukumira icyaha gikorerwa imbaga mu bigaragara rero ni uko iyo elema y'abantu benshi irimo ariko umubare wo umubare ntabwo ntabwo nta mubare uriho kugeza ubu ngubu kuko nko muri cyane cyane ko binagoye no kuwubona by the way kuko naho naho jenoside zagiye ziba n'ubundi biba ari esitimasiyo ntabwo ari umubare ntakuka seburenica bavuga ibihumbi umunani mu rwanda havugwa ibihumbi magana inani cyangwa se miliyoni miliyoni cyangwa inarenga armeni bakavuga miliyoni n'igice orokosite bakavuga miliyoni esheshatu ariko byose muri ahangaha ikirimo gikomeye ni uko aho abahanga bahuriza ni uko harimo elema yo kuba aba ari abantu benshi ariko umubare wo ntawo nta mubare wabaye determine icya kabiri ku bijyanye na konvansiyo konvansiyo niba konvansiyo uyu munsi tuvuga yuko yagiyeho muri mirongo ine n'umunani ariko hakaba hakiriho jenoside iyo konvansiyo imaze iki ntabwo navuga ko iyo kompansiyo ntacyo imaze ahubwo kuko urumva n'aho yavuye ni uko tutagiye mu mateka yayo ariko n'aho yavuye yavuye ahantu kure cyane bigoranye dufite urugendo rurerure n'abarugenze ntabwo rero navuga yuko ntacyo imaze kuko uyu munsi yaba idahari yenda ushobora gusanga jenoside zabaye zishobora kuba zageraga mu ijana cyangwa zinarenga ntabwo rero wavuga ko nta kimaze ahubwo umuntu yavuga yuko hari byinshi bikeneye gukorwa ariko bifite aho bihera kandi aho bihera ni uko hari iyo kompansiyo numva rero ko ntawayipfobya ngo avuge ko ntacyo ko wahitamo ko yavaho icya safari aravuga ati jenoside ni icyaha gihambaye kuki hari hari abantu bayikoze mu rwanda bakaba bakidegembya icyo ni ikibazo gikomeye ese ati se kuki hari n'abayipfobya kandi bakidegembya jenoside ni icyaha mpuzamahanga ariko kugeza uyu munsi hari ibihugu nyine bimwe byagiye bifata byagiye bigira icyo bikora mu guhana jenoside nanone ntabwo twabyirengagiza ariko hari n'ibindi nanone byagiye bibigendamo bigura intege uyu munsi rero umuntu yavuga yuko ibihugu byabikoze byakoze neza ibitarabikoze abantu bakwiye kuba babigaya ariko ukibadutse ni ukubigaya gusa bikarangiza aho ngaho ni ukuvuga ngo mu yandi magambo abatabikora baba bica aya masezerano mpuzamahanga kubera yuko iki cyaha aya masezerano avuga yuko icyaha kigomba gukumirwa ariko kikanahanwa ni ukuvuga rero ntabwo gihanwa na cya gihugu cyakorewemo gusa n'ibindi bihugu bifite inshingano yo kubikora yo guhana abakoze jenoside ibihugu rero bitabikora ubwo ni ikindi kibazo ariko biba byica amategeko mpuzamahanga ari nabyo ku bijyanye no gupfobya jenoside hagiye habaho gushaka yuko gupfobya jenoside nacyo cyaba icyaha mpuzamahanga ariko muri muri konvansiyo ishyiraho jenoside ntabwo byashobotse ko bayishyiramo ko bayishyiramo ko bagishyiramo gusa nko ku cyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abayahudi ibihugu byinshi byagiye byemera kubishyira mu mategeko yabyo ngira ngo hari niba nibuka neza no muri amerika niko bimeze bahana abantu bapfobya jenoside y'abayahudi ariko ibindi bihugu kugeza ubu ngubu ntabwo babikoze ariko kubera yuko nta masezerano abishyiraho nta masezerano mpuzamahanga abishyiraho uyu munsi biragoye kugira ngo uvuge ngo ngo iki gihugu iki n'iki kishyigikiye abapfobya jenoside ngo kubw'izo mpamvu kica amategeko mpuzamahanga aho rero biracyagoranye ariko ibihugu nanone igihugu kigomba gushyiramo imbaraga kigakorana n'ibindi bihugu kugira ngo barebe niba bashyiraho amategeko nanone arwanya gupfobya jenoside nimba aricyo nabivugaho reka dufatire aho ngaho mu gihe dutegereje ko hariya ku buhanga bw'ibyuma baduha undi muntu uhamagara kubaza ikibazo twibaze tuti ese ko hagiye hagaragara ibyuho hagiye hagaragara ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye cyane cyane hagiye haba za jenoside nko mu rwanda aho umuryango w'abibumbye wasangaga hari ibyuho bituma jenoside idakumirwa cyangwa se n'uko guhanwa kwayo bitagenda uko byakagenze kuki hatabaho kuvugurura imikorere ngo hajyeho ingingo zirashe zitomoye abantu bakurikiza noneho zituma koko ya neva ageni iba neva ageni
urakoze cyane jopfe urumva ikibazo cya mbere gikomeye ni uburyo daboro reka tubanze twumvikane yuko ibihugu ubwabyo nyirizina bifite inshingano yo gukumira jenoside ahangaha agenda nanahatinze cyane kubera yuko na nyuma yaho nanditse n'indi article nayo inavuga yuko ibihugu ari byo bya mbere na mbere bifite inshingano yo gukumira jenoside ku butaka bwabyo ni ukuvuga ngo buri gihugu gifite inshingano yo kudatuma habaho jenoside kandi iyo nshingano irimo ibintu bibiri irimo kubuza kubuza abandi gukora jenoside ni ukuvuga ngo irimo kubuza abenegihugu bayo gukorera jenoside abandi benegihugu bayo irimo no kubuza abenegihugu b'ahandi cyangwa se ikindi gihugu gukora jenoside kontre ab'icyo gihugu ariko irimo n'indi nshingano ya kabiri iyo bita negative obligation cyangwa se inshingano yo kubuza igihugu gukora jenoside ubwacyo ni ukuvuga rero ahangaha bibanza byumvikane neza yuko ibintu bijya kugera ku muryango w'abibumbye kubera ko ibihugu byananiwe inshingano yabyo
sinzi niba wanyemerera niba wanyemerera aho ngaho tukahashyira akamenyetso tukahagaruka mu kanya hari umuntu witwa matiyasi bigirimana umaze umwanya agerageza telefoni ikanga urambabarira aho tuhashyira akamenyetso aho ho bijya kugera ku muryango w'abibumbye igihugu ubwacyo cyananiwe turahagaruka ariko twakire matiyasi bigirimana abaze ikibazo yendaga kubaza vuba hanyuma tubone dusubire aho ngaho matiyasi ikaze mu kiganiro muri isanga
yego murakoze hanyuma njyewe nsanzwe ndi mu burundi ikibazo cyanjye ni uko mu burundi birabitswe ntacyo kwemeza itegeko ko hari ubwoko bwakorewe ubunyabwoko rero mu burundi no mu rwanda n'ibihugu bibaye n'icyo turabizi ushaka rero ngaze ushaka kubaza ikibazo cyawe gerageza ikibazo cyawe ntabwo akumva ariko genda kumva ndamusubiriramo baza ikibazo cyawe vuba vuba
ikibazo cyawe ndashaka mbaza imbuga n'igiki cyokorwa kugira ngo ubwoko bwose baba bari mu gihugu ubumwe bwemere ko ubwoko butandukanye n'ubwabo bweze kugira ngo bemere ko hakoze ihonyabwoko babihurize ko ubwoko bwose bace ku murongo umwe bose bemeye ko habayeho nyabwoko kuko hari aho usanga ubwoko bumwe bwuma bwidoga ngo ibi n'ibi munasira bacu barishwe ariko nta tegeko ryemeza ko ariyo nyabwoko ubwo ikibazo cyanjye n'icyo murakoze urakoze matiyasi bigirimana harimo Etienne Rurebanasi ntekereza ko icyo kibazo wenda wagira icyo kivugaho cyane kuko kirareba politike yihariye y'u Burundi ni ibijyanye no kwemeza jenoside eh, ku bwoko bumwe cyangwa ubundi mu Burundi ndakeka icyo ngicyo wenda ntacyo wakivugaho wakomereza hahandi twari tugeze wo uvuga uti bijya kugera ku muryango w'abibumbye igihugu ubwacyo cyananiwe
yego ariko nyine navuga yuko tugomba kujya tutibagirwa yuko dukwiriye kubanziriza kuri obligasiyo y'ibihugu byacu mbere y'uko tujya kureba umuryango w'abibumbye ntabwo ngewe nemera y'uko umuryango w'abibumbye ariyo organe cyangwa se aricyo ariho hambere abantu bakwiye kuko iyo habaye ikintu igihe icyo ari cyo cyose abantu birukankira kureba umuryango w'abibumbye umuryango w'abibumbye ariko reka nawe tuwugereho nubwo inshingano nyine za mbere ari iz'igihugu hakaba n'inshingano z'ibindi bihugu nabyo bigomba kugira uruhare mu gukumira jenoside mu bindi bihugu kuko nanone iyo urebye nk'iyo urebye muri jenoside zagiye zibaho usanga hari ibihugu byabaga bishyigikiye igihugu kirimo gukora jenoside yaba mu kugira intwaro yaba mu kwemera abakora ibyo byaha bakaza muri ibyo bihugu uko bishakiye yaba mu kumva yuko bashyigikiwe ibi byose rero ni ibintu bihambaye ubundi igihugu kirimo kigaragara ko kirimo gutegura jenoside cyangwa kirimo gukora ibiganisha kuri jenoside ibindi bihugu byakabaye bigiha akato rero ibihugu ntabwo bibikora ni ari naho haza ikibazo gikomeye noneho umuryango w'abibumbye rero nawo ukaza nawo ugizwe na bya bihugu n'ubundi kandi bifite ijambo muri uwo muryango w'abibumbye ni ukuvuga ngo niba hari jenoside irimo gukorerwa mu rwanda cyangwa se iri hafi gukorerwa mu rwanda niba hari ibihugu bivuga biti reka dufate ibyemezo bikumira jenoside mu rwanda igihugu kimwe nk'ubufaransa cyangwa ikindi kikavuga kiti ntabwo twebwe twemera icyo cyemezo ko gitambuka niko niko umuryango w'abibumbye wubatse kandi wubatswe n'iki wubatswe n'ubundi n'ibyo bihugu kuko muri mirongo ine na gatanu baravuze bati dushyizeho umuryango w'abibumbye ariko uzaba ufite akanama akanama gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kagizwe n'ibihugu cumi na bitanu ariko muri ibyo cumi na bitanu harimo bitanu bifite ijambo rihoraho ni ukuvuga ngo iyo kimwe kivuze ngo no n'ibindi byose ntabwo kiba kigifashwe yego reka twakire abantu babiri nanone tunisegura kuri matiyasi bigirimana kuko ikibazo yabajije ni ikibazo kitasubizwa n'umunyamategeko ni ikibazo kireba politiki Burundi yihariye tugiye kwakira Marcel twagira yezu na Theogene bigirimana duhereye kuri Marcel kaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kuko nitwa Marcel twagira yezu nherereye hano i kigali mu rwanda ikibagabaga ikibazo cyawe
ikibazo mfite rero yavuze ku bijyanye no gukumira jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani na tiyozini yashyizeho ayo mategeko nyuma y'imyaka icumi muri mirongo itanu n'icyenda hatangira itotezwa ry'abatutsi hano mu rwanda ryateguraga ya jenoside kandi mu byo yavuze yavuze ko umuntu akumira hari uko hari ibimenyetso bitangiye kugaragara ko hari ikiri gutegurwa aha nkaba nagize ikibazo rero giteye gito gushya ku ntego
yego ko hari inzego za politiki abayobozi baba barimo bakaba bafite ubudahangarwa nk'abayobozi ni ryari umuntu atakaza ubudahangarwa ku buryo ashobora gutangira gufatwa cyangwa kuryozwa mu gihe hagaragaye ko hari ibimenyetso simusiga ko hari jenoside iri gutegurwa kandi babandi bari kuyitegura bakaba bafite ubudahangarwa nk'abayobozi b'icyo gihugu ikibazo cya kabiri nasiyo zini ihuriwemo n'ibihugu byose hafi ya byose nyine ibyashyize umukono kuri ayo masezerano ese guhanahana abanyamakosa ba jenoside ni ngombwa kugira ngo igihugu kibe gifitanye imishyikirano n'ikindi gihugu kirimo runaka ikindi gihugu kirimo hari amasezerano bafitanye y'imikoranire hagati yabo cyangwa ni ngombwa ko bagengwa bose n'ayo masezerano ya loni cyangwa ni ngombwa ko igihugu kiba gifitanye imikoranire n'ubutabera n'ikindi gihugu gicumbikiye abajenosideri murakoze urakoze marcel reka tujye kwa teogene bigira imana teogene bigira imana uratwumva
hello oui teogene
yego ndabumva Eh, ikaze mu kiganiro muri sanga nyarutse amasaha arimo aratujyana rwose
murakoze nk'uko mubivuze nitwa Higirimana Theogene mba hano muri Kigali mu karere ka Kicukiro ikibazo cyanjye nari mfite cyeye ki- n'ubundi bisa n'ibyo n'ibyo wundi abajije ndashaka kubaza ngo urabona eh, abantu bahakana jenoside abenshi bari hanze y'igihugu Mm, unyarutse ariko Ese bareba Marcel no- Teoje unyarutse amasaha Yego, yego, aragenda ndabyumva.
Mm.
ndimo nashaka kubaza ngo bariya abantu bahakana jenoside bari hanze y'igihugu bahakanu- ba- bahanwa bate amategeko abateganyaho iki kuko urumva umuntu yitwaza ko ari hanze y'igihugu ugasanga aravuga ibintu birimo ingengabitekerezo ya jenoside birimo gupfobya jenoside birimo kuyihakana nkibaza ngo uriya muntu aho ntiyaba yitwaza ko ari hanze y'igihugu bigatuma apfobya jenoside ese urakoze amategeko amukurikirana ati urakoze ki- ikindi cyo nendaga kubaza gisa n'icyo yabajije ubwo cyo ndakiretse Uwo- cyo ki- mumusubiza nanjye ndahita numvira kereka kugira ngo twakire eliyazari nawe abaze kimwe hasigare u- i- eh, iminota itatu yo gusubiza ibyo bibazo eliyazari ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mura- nk'uko bivuga nitwa kwizera eliyezeri ndi hano mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo neza neza ishami mpagaze Mm.
ariko njyewe ndashaka kubaza ese ubundi nasiyuzini ubundi ni- ni- ni- ni umuryango umeze gute ese ubundi ibi- ibi- ibihugu bijyamo n'iki bisabwa ubundi n'ayahe mahame agenderwaho kugira ngo icyo gihugu gitoremo kuko kijyemo nasiyuzini ndumva amasaha yagiye ubundi tuzasubira ejo bundi mubisanga ejo na none
mwarimu Etienne ruvebana dufite iminota ine yo gusubiza ibibazo by'abo bantu n'ubwo bisa ndumva turi buyikoreshe neza
Ah, urakoze cyane Ha- reka mbere ku kibazo cya marcel aravuga ati umuntu akuru- ah, ah, ah, yavuze kuri iriya iriya konvasiyo muri mirongo ine n'umunani avuga n'ibyabaye muri mirongo itanu mirongo itanu n'icyenda Ah, hanyuma akavuga ati navuze yuko umuntu atangira gukumira ari uko hari sinye cyangwa se hari ibimenyetso byagaragaye oya nashaka kumusubiza ko atari ko navuze ahubwo navuze ko atari atari bwo umuntu atangira gukumira ni ukuvuga ngo gukumira by'ibanze ukumira eh, na mbere y'uko haba ikimenyetso icyo ari cyo cyose eh, eh, yenda n'uko wenda eh, eh, ku- ku- ku- kugira ngo umuntu azabone kuri icyo gitabo eh, buri wese bit- bitakoroha ariko harimo ubusobanuro bu- bwimbitse bugaragaza nyine igikwiye gukorwa mbere y'uko hagaragara sinye n'igikwiye gukorwa nyuma y'uko hagaragara ikimenyetso so ntabwo rero umuntu atangira gukurikirana eh, nako gukumira ari uko hagaragaye ikimenyetso Ah, utangirira mbere na mbere na mbere hose hanyuma ikindi ah, aravuga ati eh, ese kuba eh, abantu ba- hari aba- abayobozi bashobora kuba bafite ubudahangarwa eh, iyo bakoze ibyaha biganisha kuri jenoside cyangwa bakoze jenoside bigenda bite Eh, amasezerano akumira jenoside n'ahana- anayihana avuga yuko nta muntu ukwiye kugira ubudahangarwa ku bijyanye n'ibyaha bya jenoside n'ibindi byaha bihambaye bi- bi- mpuzamahanga aho bigoranira gusa ni uko usanga rimwe na rimwe i- mu bihugu biba birimo gukora jenoside ah, iyo bikozwe n'abayobozi nyine n'abashinzwe kuba- ba- abashinzwe kubakurikirana baba bataba bafiteho ububasha bu- bwo kubakurikirana bo muri icyo gihugu ariko ariko ku bandi ibindi bihugu biba bifite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo kuba ba- ba- ah, byabakurikirana hanyuma ikibazo cya ah, cya- cya nyuma aravuga ati se ku bijyanye na extradition cyangwa se guhererekanya abanyabyaha bisaba byanze bikunze ah, eh, eh, convention cyangwa se amasezerano o- igisubizo nacyo ni oya kuko eh, muri ibi byaha mpuzamahanga eh, ntabwo ari ngombwa ko habaho iyo extradition iyo convention extradition kubera uburemere bwabyo ibihugu byose bitegetswe guhana bitaba bidashobora gu- bitaba bi- bidashobora kubihana kubikora bikohereza uwo munyabyaha kugira ngo ajye gukurikiranwa aho aho bashobora kumukurikirana yaba mu gihugu cye cyangwa mu kindi gihugu Ah, hanyuma bigirimana teogene ati abahakana bari hanze eh, bahanwa bati icyo ni ikibazo gikomeye abahakana jenoside bari hanze y'igihugu biragoye kereka iyo hariho mu bisanzwe nyine niba ari abahakana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda amategeko y'u rwanda yemera yuko umuntu wese ukoreye icyaha aho yaba agikoreye hose ashobora guhanwa n'amategeko y'u rwanda ariko icyo bisobanuye ni uko hari igihe bigora nyine ko umuntu agera ku butaka bw'u rwanda ariko iyo bishobotse ko abugeraho ashobora guhanishwa amategeko y'u rwanda amasaha aratujyanye profeseri Etienne ruvebana reka ngushimire cyane y'uko witabiriye ikiganiro muri isanga n'ibisobanuro uduhaye nibutsa abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ko bashobora gushaka icyo gitabo cyawe bakabonamo ubusobanuro buhagije urakoze cyane ugire umunsi mwiza umuntu ukabuze urukundo rukabura